dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radiyo kuri mudasobwa ndetse no kuri telefone zanyu kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi mu kiganiro cy'uyu munsi turaha ijambo mugenzi wacu eric bagira ubusa ukorera mu rwanda Etienne karekezi ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo dusangira ijambo yacu ya none yongeye kugaruka ku ngingo yo gusubiza mu buzima busanzwe abatahuka mu rwanda bava mu mashyamba hirya no hino by'umwihariko ikiganiro cyacu kiraguma ku bagera kuri magana atandatu basubije mu buzima busanzwe mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatanu uyu mwaka aba bageze mu rwanda mu mpera z'umwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani bavanywe mu bice bitandukanye by'amashyamba ya kongo abagabo hafi ya bose bari abarwanyi b'umutwe wa fdr wavutse nyuma y'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane ubutegetsi bw'uwari perezida w'u rwanda juvenal habyarimana bukimara guhirima abasubijwe mu buzima busanzwe bamwe batashye ku bushake abandi ku ngufu leta ya repubulika ya demokarasi ya kongo ibashyikirije leta y'u rwanda baba abagore abagabo n'abana babo bose hamwe babarirwa mu gihumbi magana atanu bashyikiye mu kigo cya mutobo kiri mu karere ka musanze mu majyaruguru y'u rwanda gitangirwamo inyigisho ku bari abasirikare bajya mu gusubira mu buzima busanzwe izo nyigisho ahanini zibanda kuri politiki y'igihugu cyane ko haba hari abamaze imyaka isaga makumyabiri batazi u rwanda icyakora abagore babatandukanya n'abagabo muri izi nyigisho nibutse ko icyiciro cyari mutobo cyari icya mirongo itandatu na gatanu kuva iyi gahunda yatangira nibutse kandi ko abagore n'abana baje muri iki cyiciro bo basubiye mu buzima busanzwe mu kwezi kwa mbere y'umwaka wa bibiri na cumi n'icyenda muri iki kiganiro turumva icyo ubutegetsi busaba abagiye mu miryango yabo turumva kandi n'abasubiye mu miryango uko bahagaze nyuma y'igihe batibona mu rwanda hari umubare tutarabasha kumenya w'abashobora gukurikiranwa abaho ibyaha bya jenoside bakekwaho muri iki cyiciro ni muri iki kiganiro reka dutangirane na madame arivera mukabaramba umunyamabanga wa leta ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yibutsa impamvu y'izi nyigisho ku bagiye mu buzima busanzwe hari rero impamvu oh, y'uko ibi bintu byose tugomba kubinyuramo mugomba kubyigishwa natwe tugomba kubibigisha impamvu ni nyinshi mu by'ukuri ngira ngo namwe murabizi mwabyivugiye hari abamaze iminsi badaheruka mu gihugu kandi abataba ahantu heza baba mu mashyamba nta makuru bazi nta kintu kibageraho nta shuri nta nta mibereho myiza nta myuga nta ngira ngo ikibageraho ari ikintu kibi gusa ngira ngo byari ngombwa ko ibintu byose mubinyuramo kandi namwe murabyemera hanyuma mu by'ukuri ibi byose bikorwa kubera ubuyobozi bwiza butekereza abaturage ugasanga ko namwe mbere yo kwinjira mu baturage muri rusange mwakagombye kumenya aho isi igeze aho u rwanda rugeze n'aho abandi baturage bageze mukagenda mufite namwe bagaje ituma muzatangirira hamwe nabo nkaba ngira ngo mbasabe abashoje amahugurwa mbasabe ko mugiye gusubira mu miryango yanyu mbasabe mube abaturage b'intangarugero ari mu byo muvanye hano ngira ngo ibi byose bizabafasha byo kugira ngo mugire ubuzima bwiza aho mugiye mu midugudu kugira ngo aho mugiye muzahasanga abandi bari bahari ndetse n'imiryango yanyu mwazanye cyangwa yaje imbere yanyu umuturage mwiza rero nukomeza kwita kuri gahunda za leta gahunda za leta nta kindi dusaba zisaba ko yiteza imbere leta iramufasha ariko buriya mu by'ukuri uruhare runini ni urwawe rwo gukura amaboko mu mifuka ugakora ukiteza imbere madame mukabaramba akomeza kubashishikariza gahunda za leta no gukangurira bagenzi babo gutaha kugira ngo muvuye hano mufite amakarita ya mituweli ariko nk'ibi ya nyuma ya hano utabifite mituweli ntabwo ushobora kubaho muri iki gihugu amafaranga yose uzakorera iyo y'impamba baguhaye uzabyaza umusaruro uzamenya ko wa mutekano navugaga kwa kwirinda amakimbirane twavugaga twagushaka aho uba heza umenye ko hano udafite rama hagiremo imari izo ni asiranse z'ubuzima abafite mituweli do sante Eh, kugira ngo rero umuntu yivuze kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza agomba kuba afite eh, mituweli do sante Eh, muhumure rero ibyo nababwiraga abayobozi barabiteguye kandi babiteguye neza ni ukugira ngo eh, dufatanye kubaka uko mungana gutya rwose ni amaboko u rwanda ruba rwungutse Eh, hari kubasaba ko eh, ejo bundi hose mbibona capesoni wa komisiyo ndetse n'abandi bakomiseri bari kuri televiziyo bavuga eh, ibigendanye n'uyu munsi ndetse bavuga n'ubuzima bwa komisiyo ariko umunyamakuru yaramubajije ngo se eh, kuko yaravuze ati abantu ba- namwe muje nimwe mudufasha kugira ngo abandi nabo batahe hano umunyamakuru avuga ati se buriya bemerewe kuvugana n'abantu bari eh, bari hariya mwemerewe kuvugana ariko mwemerewe kuvugana ibintu byiza mubabwira ngo muze umuve mu mashyamba kuko iyo urebye ubuzima babayeho hariya abana abana batajya mu ishuri abana bapfa ba- ba- batavuwe abana bari mu mwanda wibaza bariya bana ikintu bazira kikakuyobera iyo urebye hari ubwo umuntu ajya abona eh, ibintu bibera mu mashyamba hariya ukabona ni abanyarwanda bariyo wibaza icyo bari bakoze abana ababyeyi babo bashobora kuba ari byo bakoze ariko nk'umwana wavukiyeyo umwana nka hariya aba azira iki mubahamagare mubabwire batahe ababyeyi batahe n'abana batahe base batahe mu by'ukuri niba hari ibintu eh, bakoze bumva eh, ubutabera nabwo bugomba eh, gukora eh, akazi kabo ariko abantu rwose b'inzirakarengane bagahere hariya mu ishyamba mu kiganiro na madame serafine mukantabana ukuriye komisiyo y'igihugu ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare kuri mikoro y'ijwi rya amerika aratangira atubwira impamba bapfunyikira abagiye gutangira ubuzima bundi bushya imperekeza tubaha n'isanzwe ubundi tubaha ibihumbi mirongo itandatu byari biteganyijwe ko byavamo amatike no kuba babona ikibatunga ku minsi mike bari bageze mu rugo ariko kuri iki cyiciro ho navuga ko ari icyiciro sipesiyare kubera ko amafaranga turi bubahe ntabwo bari bubakure mu itike ko twakodesheje amamodoka abajyana iwabo akabageza ku karere akarere kakabakira kakabageza mu mirenge yabo ubwo rero ayo mafaranga mirongo itandatu baraya- ibihumbi mirongo itandatu barayabona mbumbe yose hamwe nibo bakenera kugira icyo bayakoresha ariko nk'uko twabaganirije biranashoboka ko batangira gukuramo umushinga woroheje nyuma yaho nyuma y'amezi abiri bamaze gutura dusubirayo kubareba tukabaha ibindi bihumbi ijana na makumyabiri byo gukora noneho wa mushinga no kuwunoza ubundi tugakomeza kubakurikirana ubundi bimwe mu bisanzwe bimenyerewe muri aba baba barangije amahugurwa bavuye hirya no hino mu mashyamba hari ukuntu bajya babona imirimo mu bikorwa byo kujyana n'igisirikare kiriho mu kugarura amahoro hirya no hino ku isi aba nabo bizashoboka ngira ngo ku bijyanye n'akazi abangaba mwavuze ko babitanga ngo ni banakose bari hano iyo basohotse ni abanyarwanda kimwe n'abandi bafite uburenganzira busesuye nk'abandi banyarwanda bafite inshingano nk'iz'abandi banyarwanda bivuze rero ngo kujya mu butumwa hanze bitewe na bagarawundi yabo bashobora gukenerwa ni muri urwo rwego umuntu runaka bitewe niba unararibonye afite mu gikorwa runaka mu myitozo runaka cyangwa mu afite ubumenyi bwihariye ashobora gukenerwa nk'uko n'undi munyarwanda uri hanze aha ngaha ufite ibyo yakenerwaho mu butumwa bujya hanze yakenerwa nabo barakenerwa rero bakabafatamo nk'abandi banyarwanda bakaba bashobora kujya mu butumwa hanze aho ingabo zacu zibungabunga amahoro hirya no hino cyangwa se n'ubundi butumwa bwose bwashoboka nko kujya ku- kumvisha abandi banyarwanda ko bataha kujya gukora ibindi bikorwa bijyanye no ku- no no kugira ngo biteze imbere ibyo byose barabyemerewe nk'abanyarwanda bose ni muri urwo rwego rero bamwe bajya bagenda n'akazi rero gasanzwe hano dufitemo abantu b'inararibonye bafite ibyo bazi gukora byihariye bize abo ngabo nabo bajya ku murimo ku isoko ry'umurimo nk'abandi ubumenyi babonyeho bakaba bafatwa nk'uko n'undi munyarwanda wese ufite ubumenyi runaka wabitsindiye abona akazi hari rero mu mafazi yababanjirije abagiye babona akazi bakakoreshwa mu mirimo itandukanye n'aba ngaba turahamya yuko hatazaburamo ababona umurimo bakora eh, bakoreshwa na leta bakoreshwa n'abikorera ku giti cyabo bakoreshwa n'imiryango itegamiye kuri leta bakwikorera ku giti cyabo icyo ni cyo tubashishikariza kugira ngo buri wese agire icyo yakora cyamuteza imbere mugeranije no n'igihe cyari kigenwe mu mezi atatu aya mahugurwa yaratinze ukurikije n'igihe bazize no kubera iki byatinze bo hari impamvu zitandukanye icya mbere cyo amahugurwa yatangiye atinze bitewe n'uko iminsi ya mbere yabaye iyo kubondora kugira ngo babyivugiye bo ubwabo baje bameze nabi haje harimo abarwayi benshi tugomba kubavura tugomba kubondora tugomba no kubanza kubahumuriza kugira ngo bicare batekane bitewe n'uburyo bari bajemo kugira ngo rero nicyo cyatumye bitinda ubundi eh, eh, hariho no kugira ngo ukuntu ari benshi u- urabona niba bagomba kwiga iby'imyuga bagomba gukorwamo amatsinda atandukanye bakabona umwanya wo kwimenyereza ubwinshi re- bwabo rero nabwo bwatumye igihe cyo kumara hano gishobora gutinda hari amakuru bikekwa ko nk'uko babaje akaba hariho abakekwaho ibyaha wenda ba- byaba ari byo hari abashobora kuzakurikiranwa bimeze bite ubu nibyo umu- nk'uko nabivuze ni abanyarwanda nk'abandi bose ni abanyarwanda bafite uburenganzira bwose bafite inshingano zose ariko babazwa n'ibyo bakora n'ibyo bakoze ni ukuvuga rero ngo niba hagaragayemo abafite dosiye zijyanye n'uko bijanditse muri jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane bazabibazwa kuko kiriya ni icyaha kidasaza Eh, ni icyaha utavuga ngo u- kubera ko yatinze hariya ngo buriya cyaribagiranye ubwo rero ni ukuvuga ngo icyo cyaha yaragikoze harimo muri bano abashobora kuba barakatiwe n'inkiko gacaca bafite amadosiye agaragara abo bazahamagarwa babibazwe eh, aho baba bari hose hari n'abatangiye kumahamagarwa bari hano mu kigo bakamenyesha ko izo dosiye zihari kugira ngo bitegure banyuzwe imbere y'ubucamanza baburane ubaye umwere akarekurwa utabaye umwere agafungwa bitabagoye muri magana atanu abo batangiye guhamagazwa ubu twavuga ko ari nk'abangahe ntabwo nabona imibare neza kuko urumva ni umurimo ukorwa n'urundi rwego ngira ngo byasaba yuko umuntu yongera akajya kureba muri ribe tukareba ese amadosiye amaze kugeramo nangahe Eh, numva ari do wenda twabikurikirana tukazabaha amakuru arambuye nyuma kuko ubundi hari igihe bagenda bakabahamagara bakaso- bakagaruka ntabwo iyo kontabirite byo kubara ngo hagende hagarutse nde hagende hagarutse nde ibyo ngibyo ngira ngo ni nyuma tumaze gukorana na rib tukamenya ngo abafite amadosiye bafite ni bande Ah, ikigaragara cyo ni uko ntawe bashobora gutwara adafite idosiye igaragara udafite idosiye ntashobora kuva hano udafite idosiye ntabwo azava iwabo mu giturage ngo baramujyanye icyo ngicyo nicyo tugenda tubungabunga kugira ngo amategeko yubahirizwe dusoza ikiganiro ubushize basubiza mu mir- mu buzima busanzwe imiryango abadamu babo n'abana hari abari babuze iyo berekeza ubu byo ntabiriho nta kibazo gihari eh, ngira ngo n'abari abadamu abenshi ni uko hari abari baje ari- wenda barashakanye nabo iyo ngiyo abanyarwanda bari bashatse abanyamahanga si ukuvuga ngo ntiyaraza aho ajya ahubwo ikibazo ni uko ntabwo yaraza abasanze ubu rero baramenyereye baramenyereye barakiriwe ubu abagabo baba bagiye kugenda babasanga nta kibazo gihari nta n'umwe mu bo dufite hano udafite ahajya
Jose Koroneri wavutse Rwanda, Majoro wavutse Rwanda, Kapiteni wavutse Rwanda, Rieto na wavutse Rwanda, wararwanye rwose uratsindwa, uwagutsinze ntawe yari, ahora agusaba gutaha wituze ntuzakunguka muzabonana. Hari ubufatanye twubaka, twubitiza ibikorwa
abakurikiye radiyo ijwi rya amerika nabibutsa ko tukiri mu kiganiro dusangira ijambo ku ngingo yo gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare ariko turi ku bari abarwanyi b'umutwe wa fdr ubarizwa i kongo udacanubaka n'ubutegetsi buriho mu rwanda kuri mikoro muracyumva eh kabagira ubusa tukimara kumva iby'ubutegetsi buvuga kuri iyi gahunda reka noneho twumve n'abagiye gusubira mu buzima busanzwe ku isonga hari majoro bernard ntuyahaga uyu yari ku mwihariko we ntiyavuye mu mashyamba ya kongo yararangije igihano cy'igifungo cy'imyaka makumyabiri mu Bubiligi aho yahamijwe urupfu rw'abasirikare icumi b'Ababiligi bari mu butumwa bw'amahoro mu Rwanda mbere no mu gihe cya Jenoside majoro bernard ntuyahaga turaganirira hano i muto mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka musanze ahasojwe amahugurwa y'abantu bagera kuri magana atandatu nawe ubarimo ubu ngubu musoje amahugurwa ugiye gukora iki mu byihutirwa ikihutirwa ni ukujya kureba aho- aho- aho ngomba kuba imibereho ya mbere aho- icumbi n'ibigomba kuntunga no kwivuza kuko ndwaye amaso ubwo murateganya mu bice bitandukanye by'u Rwanda nihe by'ukuri aho kuba aho kuba i- nzaba i kigali na- nahisemo kuba i kigali kuko n'ubundi na mbere nakoraga aka- nkora akazi n'ikibundi nantuye i kigali aho ngaho i kigali utubwira uzaba ni inzu yawe bimeze bite niyo nzakodesha
biroroshye umuryango wanjye bambwiye ko uza- bazagerageza kumfasha
ko muza kandi- ku masomo mwaboneye hano
amasomo twabonye hano ni ni amasomo ajyanye n'igihe turimo n'igihe u rwanda rugezemo kandi atwereka ibyiza amakuru y'ibyiza kurebana n'u rwanda atandukanye n'ayo twa- n'ayo abantu babona ha- hanze y'u rwanda nyibutsa hariya mufite mu myaka ingahe
mirongo itandatu n'irindwi tujya tumva abantu bavuye ah, muri za FDR n'ahandi babajyana mu butumwa bw'akazi ku myaka yawe urumva wagushyira muri uru rwego byashoboka uriteguye imyaka ndumva atari ikibazo kuri buri muntu wese ari umwana mutoya ari umuntu ukuze icyangombwa ni uko umuntu ubushobozi aba afite kandi kuri iki gihe ibintu byinshi ibintu byose umuntu yageraho ni ugukoresha mu mutwe iyo hafungutse ibitekerezo n'ubumenyi ibintu byose nta myaka bigira
aho rero witeguye kuba wasubira mu buzima busanzwe ndabyiteguye cyane ndabyiteguye neza iyi porogaramu nayo ifata igihe kubanza gutangira imibereho imi- imi- imi- imibereho y'imbanza nyuma y'imyaka makumyabiri n'itanu umuntu ataba ahantu ubwo ni ugutangira ku bintu by'ibanze uko komisiyo izadufasha na- n'umuryango wanjye uri mu burayi umugore n'umwana wanjye eh, na- n'izindi nshuti bazamfasha kereza ko uzajya ugira ubwo burenganzira bwo kuba wajya kubasura ko mbanye umu- ibyangombwa byose by'umunyarwanda uburenganzira nzagira kimwe n'umundi munyarwanda wese kandi ibi- byose biba bi- byanditse biri mu mategeko ndumva ko ari byo tuzajya duku- nzakurikiza ku ruhande rwa majoro ntuyahaga hari n'abandi bari abarwanyi mu mutwe wa FDR nabo bari bamaranye igihe mu kigo cya mutobo meja
bravo
uraoneza bravo amakuru amakuru ni yagana uraoneza Eh, tura- twatashye ubu muratashye ubu turatashye turi kubikabakaba harya ni- ni- nibagira ubusa ni bagira ubusa ku ijwi rya mbere Enrique- Enrique bagira ubu turatashye muriyumva mutere bo uko twiyumva kubisobanura byambura nyuma y'igihe kirekire tumaze hano abandi barazaga bakahamara amezi atatu twe tuhamaze inshuro ebyiri ayo ngayo ubwo rero kuba tugiye kuhava ni ibyishimo nta- ntabyo kubisobanura twaratinze tutazi impamvu yatumye dutinda ariko ku gutinda kwacu byadufashije muri byinshi twabashije kugira imyumvire mizima dutashye tumeze neza ni ibyishimo ntagere muri makeya twibutse amazina nitwa uwamahoro eniyasi hariya mu rugo ni ngenda umunyamusanze hariya hakurya mu murenge wa kiriya ntabwo uri burenga hano Oya, ntabwo ndi buri njyana urumva kugera mu muryango bakwiteguye bimeze bite bo kugera mu muryango kuvuga ngo banyiteguye ntabwo nabihamya ntaragerayo ariko nkurikije uko twagiye tugira na kontakite kuri telefone n'abajyaga bajya kunsura urukumbuzi banyeretse baza kudusura hano ndakeka ko no mu rugo ari uko baranyakira ku buryo mm, budasubirwa ariko majoro w'amahoro elias nkurikije uko tuganira nuko nabonye abandi bimeze twanumvise amakuru ko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rumaze iminsi ruza hano kubasura ntabwo ufite ko ushobora gukurikiranwaho ibyaha bari kugenzaho nk'ibyaha bya jenoside ubwoba nabushize nkiva mu ishyamba nkimara kwambuka umupaka w'u rwanda nza hano ribu rero iraza ikagera hano nibyo ariko mbere y'uko igera hano hari abaduha ibiganiro badusobanurira imikorere yayo noneho nyuma yaho iza kuza batubwiye rero ko icyaha ari gatozi kuri nyiracyo utarakoze icyaha ntacyo mutwara nanjye ntacyo nishisha nishinja nta bwoba mfite bwo kuba ngiye kujya mu muryango hari agahamba twumvise bagiye kubapfunyikira witeguye ute kugakoresha Boy. impamba nibyo bazayidupfunyikira ibyo kuyikoresha rero ubundi twe nk'ababaye abasirikari ngo rotere e romeyera midi kombata ubwo nimara kugera kuri tere nkareba uko hameze ubwo niho nzafata ingamba z'ukuntu nakoresha iyo mpamba ubu haracyari kare ku buryo ntabasha kubaho ubusobanuro bwo kuyikoresha babashishikarije kuvugana n'abantu bagenzi banyu basigaye mu mashyamba ubwabyo birashoboka
ubwabyo birashoboka ariko biragoranye Ati, bigoranye gute abantu twazize mu mashyamba aho twabaga kugira ngo ubone rezo ya telefone usanga ari ikibazo gikomeye cyane nanone hano turi guhamagara mu gihugu cy'amahanga usanga bisaba amafaranga menshi cyane ibyo bibazo rero biramutse bikemutse abo tuvugana bari nk'ahantu hari rezo mwayi yo kubahamagara nayo ikaramuka ibonetse twabibashishikariza rwose kuko ishyamba twaribayemo ububi bwaryo turabuzi abariyo kaga barimo turakazi natwe ntabwo twakwifuza kubaga muri ako kagoma ubu wakujyanayo akakubwira ngo genda utwereka uko bimeze wagenda bo icyo kibazo cyo cyangora wansubizayo ngiye kubaza na- nagenda n'umutima mwiza ariko nanone aho mviriyo hasize imyaka ine aho n'abasize bashobora kuba atariho bari kuko ni inyeshyamba nyine aho barahisiho biri ubu hahindutse byinshi rero byasaba kumaze gushaka amakuru arenze ayo mfite ubu ngubu ntabwo uri kubahamagara kubera ko ntabwo uri kuri telefone ariko ugiye kubahamagara ikibanza bababwira ni iki ubu ikibanza nababwira namanza kubabwira uko nasanze u rwanda nanjye nkiriyo nararutinyaga ntinya uko twasize rumeze twarusize mu bukene twarusize mu ntambara njye nagiye nahunze muri mirongo icyenda na karindwi mu rwanda hari hari intambara cyane cyane mu hagati hari harimo intambara ikomeye cyane umuntu wakomoka rero iyo niyo shusho ikimuri mu mutwe kugeza ubu ngubu ariko nge- ngezeyo icyo nababwira ni ukubabwira ko u rwanda noneho rwahindutse ubu rumeze neza ari umutekano abanyarwanda babanye neza amajyambere ari ntagereranywa ku buryo nawe wakwihutira kuza kurureba njye nitwa harerimana jeanne paul museni mu by'ukuri tugeze hano turangije amezi arindwi ariko uburaho iminsi mike kuko twahageze ku itariki cumi n'itandatu z'ukwezi kwa cumi na kumwe ku mwaka washize bibiri na cumi n'umunani naje mpa- dufite ubwoba ntabwo ari njye njyenyine muri rusange twazanye ubwoba ariko ubu kugeza iyi saha twarahugutse twarahuguwe twarigishijwe bihagije nta bwoba nta n'intiti turi kwisanga tukishyikira nta kibazo dufite muri make umutima wacu uratuje kandi urakeye ku munsi nk'uyu kuri wowe uriyumva ute uko niyumva birenze uko nari nizi cyangwa na- nari nsanzwe niyumva kuko ndi kwibonamo undi munyarwanda ukubye ukubye kabiri uwo nikekagamo ubundi uvuka he mvuka mu kibazo ari komine gaseke ubu ni akagari ka busunzu umurenge ni kabaya akarere ni ngororero Uri- ubuse uracyahibuka ntabwo nyihibuka neza ngiye n'amaguru ntabwo napfa kuhamenya ni ukugenda rero uyobose nzagenda ningera ku murenge nzahita mpura na famiye bazaza kundeba n'ibyo ari byo byose
wabwira iki muri rusange abasigaye mu mashyamba
ikintu cya mbere nabwira abantu basigaye mu mashyamba nabashishikariza kubabwira by'ukuri byimazeyo ko ibyo bababwira abayobozi bacu basigaye hano kubabeshya ni ibintu by'ibinyoma byambaye ubusa kubabwira ngo umuntu agera mu rwanda hano akicwa hano mutoba twe tuhamaze amezi atandatu mu masomo nta muntu wahungabaniye nta muntu wakubitiwe nta muntu wagiye wabura icyo kurya kwambara amavuta twarayabonye yo kwisiga amasabune yo koga imyenda baraduhereza ni ukuvuga imyenda twazanye ari iminda zi- zitosheje kuko benshi twaje tunavuye mu- muri pirizo ariko kugeza iyi saha nababwira nimba banyumva ko rwose amagambo ya- ya- yapfuye y'ibinyoma bababwira ngo mu rwanda barica cyangwa ngo mu rwanda wigeze marafungwa ni ukubeshya ni ukubeshya banyumva cyane baza nta kibazo wari ufite irihe peti mu gisirikare njye nari ndi serije umusanzu wawe rero ku kubaka u rwanda nk'uko ubutegetsi bubigusabye n'ubu umusanzu wanjye wo kubaka u rwanda icyangombwa ngiye gukora ngiye kugenda nifatanye n'abandi mu mashyirahamwe yo mu makoperative ubundi nihangira umushinga nahi- nahanga umushinga iwacu hera ibirayi hera ibigori bambwiye ko hera n'ingano nzashaka kimwe muri byo mbanze gukoresha bitewe n'ubushobozi bukeya ndaba mfite ku nkunga baramahano idatangiriraho ubwo urumva ni inkunga ikomeye cyane ku buryo tuzaba tugeze aho tuzaba dutangiriye urumva ntabwo tuzaba dutangiriye kuri zeru ubwo ni ukuvuga ngo nkanjye ngewe rwose nishyizemo ko inkunga ya mbere ndiheraho ni ukugenda mbanza kubana neza n'abo nsanze nkafasha cyane cyane no gushishikariza abo bagenzi banjye bo ndasanga bana- bananze kugera mu rugo kugira ngo nisunge inzira banyuzemo bayinyereke neza cyane cyane y'umutekano gahunda y'ubutegetsi bw'u rwanda ni ugukangurira buri wese gutahuka mu mahoro utabibashije agasaba ibyangombwa by'igihugu kimucumbikiye akareka kubaho buhunzi niyo mpamvu hamwe na hamwe hagenda humvikana ubuhamya bwa bamwe mu batahutse nk'imwe mu ntwari ikomeye yo gushishikariza abandi gutahuka aha hari mu kwezi kwa gatanu y'umwaka mu karere ka musanze mu majyaruguru y'u rwanda hateraniye imbaga y'abanyamusanze na nyabihu majoro bonaventure bimenya imana uzwi nka kobura wabarizwaga muri fdrr yahawe umwanya abwira umukuru w'u rwanda paul kagame aho yari mu ruzinduko rw'akazi uko amerewe nyuma y'imyaka icumi yitandukanije na fdrr anaboneraho gukangurira gutaha abo bari kumwe bakiri mu mashyamba ngeze muri iki gihugu nakiriwe neza mfata amahugurwa mu nganira mutobo ndarangiza mu kurangiza kwanjye nta mwaka n'umwe wagiyemo ntagiye muri sudani mu butumwa mvuye muri sudani mu butumwa ndaza ntangira kwiteza imbere njya mu mishinga ya rezavu fosi rezavu fosi impakazi ubundi seti manaja eh, nkora igishanga cya cyananiranye hano cya mugogo ubu abaturage bari guhinga nyakubahwa perezida wa repubulika ndagenda nubaka imihanda ubu nubatse umuhanda wa- wa ndabanyuraho ikanyereza ubu imodoka ziragenda nyakubahwa perezida wa repubulika ubu nubatse umudugudu wa mutuzo harimo abaturage baratuye nyakubahwa perezida wa repubulika ndagenda ubu nubatse isidi y'abana b'incuke iri muri musanze ubu abanyeshuri bari kwiga ubu kuri uyu munota kuri uyu munsi ubu mpagaze ndi kubaka amakusanyirizo y'ibirayi nyakubahwa perezida wa repubulika nkaboneraho no gufata umwanya wo guhamagara abantu nabanye nabo bariya bajenerali baba hakurya bo twabanye bakomeza gutekereza ibitekerezo byo kuvuga ngo bazana ibitero bitera u rwanda ndamanza guhamagara generali iyamuremye gasito yahoze atuye mu cyitwa nyakinama yitwa rumuri ni nawe uyoboye fdr twarabanye ranzi twaryaga bimwe tujya tubyibye n'ubu nibyo agikora kongera guhamagara generali busogo nawe yari akomoka mu cyitwa nyakinama nawe ubu ari hamwe nawe kongera guhamagara omega omega yitwa ntahubuka pacifique nabo bose twarabanaga kandi baranzi ku izina rya cobra nibatahe kenshi na kenshi eh, nk'uko nabibabwiye ndi muri sudani bashatse kumpamagara bambaza niba ntari mu bitero bya m23 byaberaga i goma bampamagara ndi muri sudani mbabwira ko ntari mu rwanda ahubwo ko nagiye mu butumwa bw'igihugu mu iterambere rero rirambye ngewe maze kubona ibyo byose nyakubahwa perezida wa repubulika ubu ndatuje nta- nta- nta kibazo cy'umutekano mfite kandi n'abo bagabo nkora mbahamagara tukanavugana ariko kumva kwabo ntibumva kubera ibyo basize bakoze hano muri iki gihugu icyo nkangurira urubyiruko narakengeye natanga intambara muri mirongo icyenda ndaza nza mu gicengezi hano kongo baraturasa turi iyo tujya fata icyemezo cyo gutaha urubyiruko ruraha icyo narubwira uwishora mu byerekeye iby'intambara akavuga ngo agiye gufata umwanzuro aje mu mashamba nta kindi kizakimujanye mu shamba abari yubu nabo ubwabo bacitsemo ibice fdr iri ukwayo ruti iri ukwayo abari mu- mu ngabo zo kwa zo kwa zo- zo- zo muri sidi kivu ziyobowe na rubavu nabo ngabo bari ukwabo urava hano akagenda araja muzenga sizo ngabo urajamo urazizi ubuzima bwaho urabuzi muje muraza mutubaze nshuti bakunzi badusangira ijambo ikiganiro cya none twari twabateguriye tugisoreje aha nshimiye buri wese ku musanzu we muri dusangire ijambo ntibagiwe namwe mudahwema kudukurikira muri gahunda zacu zose mbifurije gukomeza kugubwa neza no kunogerwa n'izindi gahunda zacu mware na eka bagira ubusa naho utaha turagushimiye Eric bagira ubusa dushimiye kandi n'abantu bose mwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi namwe kandi abatwumva aho muri hose nongeye kubashimira uburyo mwitabira gahunda zacu za buri munsi nkomeza kandi kubahamagarira kwitabira ibiganiro byacu aho mutuye aho mukorera aho mwiga aho mugenda ayo makuru yose ijwi ry'amerika riyatangariza abatwumva buri munsi kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye Etienne